Iyi ni radiyo ijwi rya Amerika ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ikiganiro murisanga muyumvira kuri FM 94 n'ibice icenda no kuri 95 n'ibice bibiri mu Burundi mu Rwanda naho ni ijana na kane n'ibice bitatu kuri FM i Kigali ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga tugiye kuganira ku gateka k'abana na cyane cyane abanyeshure inyifato zabo n'uburyo uburenganzira n'agateka kabo kobungabungwa ariko mbere yaho ka mugenzi wacu thomas kamirindi atubwira incamake y'amakuru avugwa ku burundi
Oriane urakoze inshuti zacu mwese ndabashuhuje duhere kuri uyu muryango wose w'abantu batanu wishwe batwikiwe mu nzu yabo ku mutumba wa bucana muri komine gitobe mu ntara ya kirundo abantu batatu bamaze gufatwa m- mu rwego rw'amatohoza jean bosco ndarurinze arakurikirana iyo nkuru turi kumwe kuri telefone jean bosco aba bantu batatu bamaze gutabwa muri yombi ni bantu ki
ego uwa mbere ni uwitwa gwasa venasi eh, muri abo bantu bahiye bagapfira mu mu itanure ry'umuriro yaburiyemo abantu bagera kuri bane ni ukuvuga umukenyezi wiwe abana babiri hamwe na inabukwe ubundi abandi bafashwe eh, ni uwitwa kanyana janete na ngendakumana reveriyani abo nabo nyine bari ba- abo nabo nyine na cyane cyane uwo ngendakumana reveriyani n'uwo eh, kanyana janete bari bene se babo n'uwo venasi rwasa yafashwe none se hari amatati hari ikibazo bari bafitanye n'uyu muryango watikiye
ego uyu gwasa venasi yari asanzwe ah, yari yarigeze kugiranira amatati kera eh, n'uwo eh, kanyana janet asanzwe yubatse kwa ngenda kumana reveriyano ba ariko rero aba uko babitubwiye nuko ayo matati yari yaraheze itongo bari baragabuye ariko kubera ko eh, uwo venasi inzu yiwe yari yaguye mu gipande ca- c'uwo janete byari byabaye ngombwa ko ayisambura eh, umukenyezi wiwe acaja kuba arasembereye eh, kwa mu- kwa nyina bukwe ni ukuvuga kwa nyina wiwe mu gihe venasi nawe yasigaye yibana n'abandi bana ariko rero icyatumye uwo rwasa venasi afatwa ni uko eh, isafuriya yakuye muri iyo nzu ya- abo bantu bari bahiriyemo eh, nk'uko umuhanuzi wa musitanteri yagejwe iby'intwaro yabitubwiye bayisanze ko amaraso makeya ndetse no ku ipantaro ye bayisanze ko amaraso ariko bamwe mu bana eh, basigaye babana batubwiye yuko eh, ayo maraso eh, ari agati kamukwabuye mu gihe yari ameze nk'uja kuraba ivyabaye ndetse yoba bakavuga yuko yoba yanaguye kubera ko yari yataye umutwe abonye ivyo vyari bihejeje kuba niko bu jean bosco duhereye aho ngaho aba- abaturage aba banyi i- i- i- u- uru rupfu barwakiriye gute bameze bate
Eh, ni ukuri aho hantu uhashyitse urabona ko abanyagihugu bose bameze nk'abakanye barigiriwe nta n'umwe ashobora kubitahura a- yash- yashoboye kubona ibyabaye kuri uwo munsi ndetse aho twashika eh, bariko eh, ku mutumba wa bucana hari nk'igihe cy'isaha zitanu eh, abanyagihugu bariko bagerageza basukura ikibanza eh, abo bantu bahambwemo ni ukuvuga bahambwe mu itongo ry'umuryango ndetse bakaba batubwiye yuko eh, ico kibanza cagira gisenge gi- kiberemwo igisabisho ca nkuka ya misa co kubasabira no kubasezera ariko ndetse bakavuga yuko ico kibanza bazoguma bakigira neza uko umwaka utashe ubwicanyi bwabaye aho hantu eh, batazopfa bwibagiye ndetse batazopfa bibagiye n'ababukorewe ko bazokwama bahahurira uko umwaka utashe jean bosco ndagushimiye turaza kugaruka kuri iyi nkuru ku buryo burambuye mu makuru yacu ataha umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umunyafurika uyu munsi ni um- abana bo mu muhanda i bujumbura bapim- bipimishije umugera wa sida turi kumwe na evariste nzikobanyanka wakurikiranye iki gikorwa niko evariste we iki gikorwa cyatunganijwe nande
iki gikorwa thomas kamirindi cyatunganijwe n'amashyirahamwe menshi agize urunani eh, rw'ayo mashyirahamwe yaba ayakurikiranira hafi ubuzima bw'abana eh, muri kino gihe hariko hahimbazwa umunsi mpuzamakungu nako eh, leta y'u burundi yashinze ko hoba indwi eh, yo kuhi- kwibuka um- guhimbaza umwana w'umunyafurika eka ayo mashyirahamwe naho yabitunganije yafashijwe na leta ibicishije mu mushikiranganji eh, bw'inkino n'urwaruka n'imico kama aba bana bakiriye gute iki gikorwa bakorewe
aba bana bakiriye neza kino gikorwa bakorewe bavuga bati eh, na igikorwa cyiza cyane kubona leta yabiyumviriye muri kino gihe ariko hibukwa abana ah, b'isobeto muri afurika y'epfo bo bakavuga bati eh, turanezerewe kubona tugira twipimishe kugira tubone ko dukomeye tutanduye gutyo ibyo dufasha kwigenza neza mu gihe twosanga dukomeye hari hari n'abandi bavuze bati hamwe twosanga turwaye naho nyine ntaco eh, turahava twihangane everest nawe rero iyi nkuru yawe turaza kuyigarukaho ku buryo burambuye inshuti zacu turaza no kuvuga ku miti ya gakondo imiti ya kirundi mu makuru yacu ataha
radiyo ijwi rya amerika isamiraniye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika irasamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nk'uko mubyumvise uyu ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga tubibutse ko radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mukatwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda naho ni ijana na kane n'ibice bitatu i kigali fm nimero yacu yo kudutelefona kugira ngo mushikirize ibibazo n'ibyiyumviro ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndasubiramwo ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe muhamagare mushikirize ibibazo n'ivyiyumviro umunsi w'ejo itariki cumi na zitandatu z'ukwezi kwa gatandatu wari umunsi wahariwe umwana w'umunyafurika uwo munsi washinzwe n'umuryango uhurikiyemo ibihugu bya afurika inyo africaine mu gifaransa mu kwibuka abana bagandaguwe mu gisagara cya soweto muri afurika y'epfo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na gatandatu aho abana b'abanyafurika bazira ko basaba uburenganzira bwabo bwo kuja mu ishure nka bene wabo b'abazungu twashimye rero kuganira uno munsi ku gateka k'abana mu burundi muri iki gihe uruhara rw'abo bana mu gukingira agateka kabo uruhara rw'ababarera uruhara- uruhara rw'ababacungira umutekano n'uru- nu- kugira ako gateka kabo kabandanye kabungabungwa kuri ibi bibazo twatumiye abo mu ishyirahamwe fenadeb Eh, ishyirahamwe fenadeb um, ni ishira- ni ishira- ni urunani rw'i- rw'ishira- rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'abana twatumiye jacques nshimirimana akaba arongoye muri kino gihe urwo runani ruhurikiyemo amashyirahamwe yiyemeje guharanira agateka k'abana mu burundi twatumiye kandi umuvugizi w'igipolisi cy'u burundi pierre nkurikiye adufashe gutegera icyo amategeko avuga ku bijyanye n'ingaruka zihari mu gihe urwaruka rutubahirije amategeko canke inyifato z'urwaruka zifise eh, ingaruka zazo ku rwego rw'amategeko y'igihugu ivyo vyose ni mu ntumbero yo kugira agateka k'abana kirindwe guhonyangwa reka twakire abatumire bacu twakire umushingantahe jacques nshimirimana eh, ku murongo turi kumwe umushingantahe nshimirimana mwiriwe neza kaze mu kiganiro muri isanga
mwiriwe cyane oriyane yego umushingantahe pierre nkurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u burundi kaze neza mu kiganiro muri isanga namwe Ah, ndakeka telefone i- itariko iracamwo ariko reka tube turaganire no mu gihe no mu shi- tumire wacu wa mbere mbere ko turonka pya nkurikiye ku murongo bishenga nahe Jacques Nshimirimana umunsi wahariwe umwana w'umunyafrika ejo mwawu- mwawushimitse ko washimitse kuki muri make cyane cyane nk'ibi- ga- nk'ibijyanye n'agateka k'abana muri iki gihe mu gihugu
Eh, umunsi umunsi w'ejo eh, ni umunsi nk'uko twabivuze washitse hari ibintu bitari bike cyane bihungabanya agateka k'abana mu gihugu cy'u Burundi hanyuma twararemesheje ikiganiro ku bamenyeshamakuru turabereka bimwe bimwe bimaze kurangurwa bigenda neza utwigoro tuhari eh, hamwe n'ibindi bikwiye gukosorwa na cyane cyane ibyo nibyo twashimikiye ko cyane kugira ngo turabe yuko Uh, uburundi nk'ibindi bihugu nabyo uh, bwoshobora kugera ku ntambwe aho agateka k'umwana kaba kubahirijwe cyane muri ivyo rero ibikomakomeye twashimikiye ko ni nk'ikibazo c'abana bakunda guhitanwa uh, ni- n'injyane za politike uh, co mu gifaransa twita le- les enfants victimes de conflit hanyuma ni ikibazo c'abana bo mw'ibarabara cabaye ndanse mu gihugu c'u Burundi uh, ni ikibazo c'abana bakoreshwa mu mazu hamwe eh, n'ikibazo c'abana b'imfuvyi usanga banyagwa utwabo n'abari bajejwe kubakingira nivyo twashimikiye ko cane ku munsi w'ejo Mhm. murakoze cyane tugiye kuganira ahanini kuri bimwe mu bimaze iminsi byibonekeza ku mashuri aho abana bamwe bamwe batariko bara- barerekana inyifato nziza abatari bake bakirukanwa kandi muri ibi bihe ari ibihe by'ibibazo E- ibiharuro by'abanyeshuri birukanywe abafashwe abarekuwe mwoba mwaregeranije muri iyi minsi kugira twumve neza ico kibazo ko cifashe n'ibi
Mm, gushika gushika uno munsi abana baharugwa bahuye n'iki kibazo na- aha twokwibutsa yuko ari ca kibazo c'abana bagirizwa kuba barafutanganije ifoto y'umukuru w'igihugu yego Eh, ni abana mu ntara ya muramvya bagera kuri cumi n'umwe eh, batandatu barekuwe kubera ko batari bwakwiza imyaka isabwa n'amategeko hanyuma batanu baracafunzwe baraciriwe urubanza Eh, amajana atatu na mirongo itatu n'indwi bo muri eh, ku ishure shingiro ryo mu ruziba bari birukanwa ariko baragarukanwa ku ishure inyuma y'indwi zibiri hamwe n'abana amajana abiri na mirongo itatu n'icenda birukanwe kuri uwa mbere tariki cumi na zitatu z'ukwezi kwa gatandatu eh, mu ntara ya ruyigi muri komine gisuru aha twavugamo n'abana bandi bane bo mu- mu mucankuzo tukavuga abana babiri bo kuri eh, ku ishure rikuru ryo mu ngagara na hamwe no- n'ab- n'ibindi bitigiri tuba tutararonka gushika ubu Mhm. Eh, hari amakuru none kuri abo bana b- nk'abo bana muvuze mu ntara ya ruyigi amajana abiri na mirongo itatu n'icenda ah, uko byifashe haraciye igihe ba- barirukanywe bari muhira hari amakuru yabo n'aho amatohoza ageze ku kibazo cyabo
Eh, by'ukuri gushika iyi saha turiko turavugana nta kintu kinini kirasa n'igitera kije imbere kuri aba bana amajana abiri na mirongo itatu n'icenda bo mu gisuru Eh, kubera ko nk'uko mubizi eh, bene ibi ni ibintu bisaba gu- gukoresha ubuhinga iyo turiko dutabaza dusaba yuko bogirirwa ikigongwa abana nk'aba kuko by'ukuri baba bakoze ikosa ni ibintu bifata akanya bifata inzira ariko turiko tugerageza kumvisha ah, abayobozi n'abajejwe indero mu gihugu yuko eh, nk'uko babikoze tubibasabye muri mu- mu- mu gisagara ca bujumbura mu ruziba aba bana amajana atatu na mirongo itatu n'indwi bari birukanywe bakemera yuko basubira ku ishure hanyuma amatohoza akabandanya Eh, nivyo n'ubu turiko dusaba abo mu bushikiranganji bw'indero kugira ngo n'aba amajana abiri na mirongo itatu n'icenda babe bara baretse bakora ibibazo babandanye ibibazo hanyuma amatohoza ah, abandanye rero ku kibazo co mu ruyigi eh, gushika iyi saha ntaho kirashika ariko turiteze yuko eh, hari igishasha gishobora kuboneka Mhm. none eh, abana nk'abo bana twavuze bose ba- bakoze icyo cyaha cyo gusibanganya i- isanamu ry'umukuru w'igihugu abana barafise ubwenge kandi bamwe bamwe barashobora kuvuga ko babigize kuko hari ibyo babona bitagenda neza cyangwa ko babitumye cyangwa batabitumye n'abanyepolitike muri icyo gihe muhanura iki icyo mubivuga ku iki hoko iki
Eh, ni ukuri Eh, murakoze cyane kumbaza icyo kibazo kandi nagomba nsaba abantu bariko baratwumviriza iki kibazo tureke kukigira ikibazo cya politike kuko benshi benshi bariko bagira ibyo bashikirije kuri iki kibazo bariko bagifata nk'uko ari ikibazo cya politike bamwe bemeza yuko aba bana bari bafite uburenganzira bwo gufotanganya ifoto y'umukuru w'igihugu abandi bavuga ati nyabuna ntibyari bikwiriye mu by'ukuri aba bana ni abanyeshuri kandi baraciye ubwenge barakuze ni abana bazi ikibi n'icyiza ni abana bazi yuko ibitabo baba ariko barandikamo ari ibitabo biba byaguzwe n'igihugu ari ibitabo abandi barumuna babo hirya y'ejo bazokoresha niyo bitobaye ibyo gufutanganya ifoto y'umukuru w'igihugu kwandika mu gitabo cyo mu ishuri byonyine ubwabyo ni kosa icyo rero nicyo nagomba tubanza dutahure abana babyumve babitahure no kwandika mu gitabo cy'ishuri ni kosa iyo hageze rero ibi byo gufutanganya ifoto y'umukuru w'igihugu murabona ko benshi muri aba bana bagirizwa eh, bagirizwa n'ingingo y'amajana atatu na mirongo irindwi n'umunani yo gutuka canke gu- gutyoza umukuru w'igihugu Ah, aha rero niho twebwe twatabaje turavuga tuti iby'ukuri naho aba bana bakoze ibyo bamwe bagafutanganya abandi bagatobora amaso abandi bakagira ibyo bishakiye eh, iki- iki caha kiraremereye cyane kuko iyo umwana yagirizwa gu- gu- gutuka canke gu- kuvuga nabi umukuru w'igihugu eh, bari kuvyandikamo hama bakongera bakavyerekana ariko ntibigeze bavyerekana barabinyegeje ico ni cerekana yuko naho babikoze abo bana babikoze kumbure eh, eh, kubera ibyo bumva kubera amajambo baba barabwirwa twaravuze yuko abana nk'aba ni abana baba bariko baraca ubwenge abana bumva ivyo abanyepolitike bavuga abana bakorera ku majambo y'abanyepolitike yumvise umwe avuze ngo naka ntacamaze umwana akaca arengera ko ati ko ngize imana nkabona mu gitabo ari hafi yanje reka ndavyandikeko ibyo rero ni kosa eh, riba riri partaje haba ku banyepolitike canke abantu bose bagiye bakoresha ya majambo yo gutyozanya bituma abana nabo babifatirako ariko kubera ko abo bana baciye ubwenge bakaba bazi yuko iyo umwana ageze mu mwaka w'icenda arazi ico bita rohegrema skolere amategeko agenga ishuri barabasigurira amakosa ahanwa n'iyo regrema skolere bimwe vyo gukura amanota mu ishuri bisigura yuko abana bari bazi yuko kwandika mu gitabo c'ishure kizira niyo kitobaye igitabo c'ishure ari igitabo umwana aba yiguriye harimwo ifoto y'umuntu w'umu- w'umukuru w'igihugu umuntu ntabi- ntabi- ntabikinisha uko aba yishakiye rero eh, aha twagomba dutera akamo abanyeshuri by'ukuri eh, twamye tubivuga kenshi iyo hari injyane za politike abana nibo bahagwa aba ataco baba babifisemo inyungu nibo bahagwa kuko uyu munsi eh, ab- abashobora kwerekana yuko banka umukuru w'igihugu bafise inzira nyinshi cyane babicishamo atari ugufutanganya ifoto iri mu gitabo kiba caguzwe n'igihugu nyene Eh, ba- i- i- n'aba banyepolitike musanga babi- ba- ba- ba- bavuga babigisha am- ibikorwa nka bene ibyo nabo nyine ubwabyo ntabyo bakubahuka none ko twagiye duca mu bibazo bitandukanye mu gihugu n'ibyari mwigeze mubona umunyepolitike aja mu ibarabara agafata ifoto y'umukuru w'igihugu avuga ati ndayituriye kubera ko bo barazi ibigenga ujya mukino wabo wa politike mugabo abanyeshuri ntabyo bazi bo baba bibaza ngo eh, nkoze kumwe naka yakora canke reka ntange naka ko yavuze ngo uyu muntu ndacamaza ico rero nibaza ko abanyeshuri bo bo kwikebuka eh, si no ku mukuru w'igihugu gusa n'umuvyeyi aba yaramuvyaye umwana ashobora kugira ibintu nk'ivyo ku ifoto y'umukuru w'igihugu aba yerekanye yuko n'abavyeyi bamuvyaye atabubaha kandi ego murakoze cyane rwose turi- tura- turabandanya gukena pire nkurikiye ku bijyanye n'in- n'ibyo amategeko avuga n'uburyo bohanwa mu bi- mu- mu mategeko y'igihugu cy'u Burundi cyane cyane ku bahera ku myaka cumi n'itanu kuduga ariko turabandanya tugerageza kumuronka ku murongo adufashe muri aka kanya turafise abanyonyi biragira ijwi ry'amerika batari bake batangiye kuduhamagara bafise ibibazo n'ivyiyumviro reka duhere ku witwa cedric cedric turi kumwe
yego ndabumva mwiwe cyane mwiriwe neza
ndamukiza uwo mutumire Eh, arakumva
nagomba kumubaza ko ibyo ahejeje gushyikiriza je hari aho tutabihurizaho kuko bavuze ko iki kibazo atari ikibazo cya politike aho o nyine tubihuriza ko utigute ubisigura gute ko ushobora kubona iyo nyifato iba mu gihugu cyose ukaca umengo ni ibintu abana babwi- babwiragwiranye ugasanga bimwe bibaye i bujumbura ibindi bikaba eh, mu kirundo ibindi bikaba hehe ugasanga ni ni ni meme comportement je nibaza yuko icyo kibazo eh, inyuma yaho hoba hariho n'ibindi bintu byaba byihishima y'ibyo hama kandi kabazo kagira kabiri
yego bariko bakora iki abo ba- ko eh, bari mu mashyirahamwe y'urwa- ya- ya- ya- akingira agateka k'abana bazofasha iki ubwo gwaruka bazofasha kuburana canke eh, nta nta kuntu boca ba- biga umugambi wo ku- wo ku- wo kwigisha inyigisho bagahera muri ubwo gwaruka kugira ngo i- iyi nyifato berekanye atari nziza eh, ntiziba- ntize isubire kwibonekeza no muri kazoza murakoze n'ivyo nashaka urakoze cyane cedric Ka tu- twakire n'uwitwa edi edi turi kumwe
ego Mm, shikiriza ikibazo n'iciyumviro
eh, jewe cya mbere nagomba ku- kuba- ku- kuvuga Mhm.
nashaka manze kwanza mubwire uyu muntu ariko uyu muntu wavuze ngo ni uwo muga- mu baharana agateka kazina muntu mugabo numvise menga ni n'umunyepolitike si n'uwo uharana agateka kazina muntu rero i burundi barakunda kwikirana ugasanga umuntu avuga ngo ni mu gateka kazina muntu mugabo ari n'umunyepolitike hanyuma ku kijyanye n'abanyeshure nagomba ndamu- manze kwanza ubwa mbere manze nkebure abo bantu bategura ibitabo by'abanyeshure bigire kuri kahise mbega kera abantu bi- bagiye mu ishure barabizi twarabonamwo abantu tukabonamwo ba narunyonga ba ina runyonga tukabonamwo ba samandari tukabonamwo ba simo etienne kubize muri primera hambere ariko icyo kibazo ntikigeze kiboneka kubera yuko bari abo byari ibintu bimeze nkaho urumva abo bantu byaragaragara neza yuko abo bantu bari muri ibyo bitabo ata kibazo na kimwe bafitaniye n'umuntu uwo ari we wese wundi ariko uyu munsi kubera yuko hagiyemwo abanyepolitike hanyuma abanyepolitike nabo mu burundi mu eh, imibanire yabo ikaba idahagaze neza niyo mpamvu ubona biriko birakwega ikibazo hanyuma ku kijyanye n'abana nagomba uyu muntu yaba akaba yoba azi neza yavuze ngo ni uw'agateka ka- kazinwa muntu kandi ubu turiko tu- bariko bavuga ko duhimbaza ibintu by'agateka k'abana aho abana b'isohoto bagize ingorane ba- bakaraswa n'igipolisi cyari kijeje kubakingira uyu munsi rero nawo ugeze natwe turi muri icyo kibazo aho abana bariko barirukanwa ku mashure bakirukana bari no mu bibazo hariho n'abafunzwe bari mu gasho hariho n'abakubiswe bara- barashaya bara- baza gutwarwa mu buroko kandi ari abana batoya izo zose ni ingorane ziri mu gihugu uyu muntu rero agomba afatire kuri icyo aturabire neza itegeko u- icyo rivuga ku mwana umwana ngo atangura agahanwa ageze ku myaka ingahe kuko abandi babivu- ba- abandi ba- ahandi bavuga yuko umwana ajya imbere y'ubuto umwana ko akuze imyaka cumi n'umunani twe twabonye biza biramanuka ubwa mbere bavuga ko ari cumi n'umunani abandi tukumva baza baravuga ku marado ko ari cumi n'itanu atubwire neza ngo umwana ashobora kujya imbere y'ubutungane ku myaka ingahe kuko turabizi umwana iyo akosheje baramuhanura niyo bamushyira mu gasho kabara agasho atari nk'akarya k'abantu bakuze kabara agasho ko kumuhanura ko kumukosora kugira ngo azogire ikintu avuyemo bishobora gufasha igihugu hama je nkaca nsubira nkibaza mbega uyu munsi ko ibi bintu biriko biraba ku banyeshuri
cagagura edi abanyeshuri mu- eh, abanyeshuri bo mu gihugu cyose uyu munsi wakwirukana etabisema z'i burundi zose ukirukana guhera mu mu wa gatandatu kugera mu w'icenda kubera yuko batobaye ayo mafoto bavuga yuko ari mu bitabo mbega leta irabona yuko bizoyorohera abantu b'ubwo runganwe bose batashe bakirukanwa abandi bagaherezwa mu munyororo kubera ifoto kubera ifoto iri mu gitabo Leta Urakoze irabona ko cyane, bizayorohera.
Edi.
Kubera Ndakeka ko twebwe ikibazo abavuzi cyawe- b'umupolisi nuko mutaramutora.
ikibazo cyawe turacumva kandi ndibaza ko u- uri kurasubiramo ariko ndakiye ku mutumire yacu umvise reka duha akanya n'uwitwa jean marie jean marie turi kumwe alo jean marie jean marie yarabuze ku murongo ariko reka duhe umwanya alo jean marie
ndabumva mwiriwe neza jean marie shikiriza ikibazo n'iciyumviro duze ijwi
ariko je ndabumva eh komeza Ah, nashaka gushikiriza ko abo bantu bavuga ngo bagwanira agateka ka sina muntu nta kuntu uraba ukuntu bagiye mu musyirekana boraba ukuntu bozora bakurayo kuko turamaze kubona yuko hagoye abantu batari bake kandi abenshi ari abana hanyuma ibyo nabyo byo ku mashuri bavuga ngo baracawe ifoto y'umukuru w'igihugu ni yari yababwiye ngo umukuru w'igihugu atemerwa n'amategeko ngo bamusuye muri nyampapuro abana uh, bagira bigiramo kuko ndibaza ko nawe niwe ya- ya- niwe yashatse twamutabura iyo umwana ariko uruzeye ku ku rupapuro eh, iyo abona ikiri ku rupapuro hari- hari- naho agitanganya umwigisha nticayonamo hanyuma ibisigaye natwe ndibaza yuko boza bara- barisuzuma bonyine murakoze urakoze cyane jean marie kaduha akanya mushinga nawe nshimire mana jacques abishure duhereye ku bibazo bya cedric cedric eh, aye- yabajije ku bijyanye niba mwibaza yuko hari ikintu kiri inyuma y'ibyo aba banyeshuri bakoze ah, ah, ibyo- ibyo- ako- ayo mabi yo gusibanganya amafoto y'umukuru w'igihugu hari am- icyo mwaba mwibaza kiri inyuma y'impamvu babikoze kuko aravuga ati byarabaye mu ntara zitandukanye biba- bibera kumbure mu gihe kiri hamwe hari icyo mwaba mu- mubivuga ko yaba nabajije ati hari inyigisho mwotanga nk'ishyirahamwe rihanira agateka k'abana kugira ngo ibyo bintu ntibisubire kuba aranasaba no niba muzoserukira bamwe muri abo bana bariko barafungwa kubera ivyo vyabo Eh, murakoze yego murakoze cyane Eh, cedric we yatanguye avuga yuko tutanahuriza ko iki kibazo kitoba icya politike Eh, sinavuze yuko atari ikibazo cya politike umwe wese ashobora kucita uko ashatse n'uburenganzira bwiwe ariko twebwe turi ko dusaba ko kitofatwa nk'ikibazo cya politike kuko gifashwe nk'ikibazo cya politike ni ibyo nyine ariko aratinya na cedric bica bikurikira kuko baca babanza kureba bati mbega aba bana bafutanganije ifoto bava mu ntara iyihe bava mu mugambwe uyuhe aho o bizoba bibaye ibindi bindi dushaka yuko gifatwa nk'ikibazo cy'abanyeshuri kugira ngo ntihave hazamwo ibyo bindi by'injyane ngo abafutanganije ifoto bava muri iyi ntara bava muri ubu bwoko bava eh, muri iri dini bava eh, mu gice kanaka kiba ikibazo cy'abanyeshuri ko byashitse abanyeshuri bakonona igitabo bigiramo hanyuma ku bijyanye n'ibyo biba biri ko birakorwa mu guha inyigisho abo banyeshuri si ibyo gutangura ni ibisanzwe biri mu bikorwa bya minsi yose amashyirahamwe yose aba asanzwe ari mu mu- mu gihugu arafasha mu gutanga inyigisho kugira ngo abantu bamenye n'ibyo bategerezwa kuko nibyo abana barafise uburenganzira ibyo twita amadurwa mu gifaransa ariko barafise n'amadovuwari kimwe mu madovuwari abana bafise ni ukubahana hagati yabo ni ukubaha ababarongoye ni ukubaha abajejwe indero ni ukubaha abajejwe intwaro ni ukubaha n- o- o- aba- aba- abantu babakurira n'abo bakurira bonyine I- ayo ni amadovuwari kuko umwana adafise adafise ako karangamutima adakuranye iyo ndero y'ukubaha abo bangana abakurira abamukurira ejo ejo azovamo ikindi kintu hanyuma hariho ikibazo ca edi eh, we yatanzwe yana eh, Yaba- i- ariko n'uburenganzira bwiwe Mhm.
edi muri Eh, make ya- ya- Edi- yashatse kumenya ni- niba Yego, na- eh, nabifashe neza we yatanguye asa n'uvuga ati ati iby'ubu mu burundi biragoye hari aho usanga abantu ari abanyepolitike bose nibaza ko ari uburenganzira bwiwe cyane ariko ibyo ntibidukura ku ibanga tuba twariyemeje mu gi- mu guharanira agateka k'abana Ah, aranavuga ikigira kabiri y'uko eh, ku- ah, Ibijanye na- ni- yotegura n'ibitabo.
canke akebuye abateguye ibitabo Eh, kandi- i- by'abanyeshuri i- kandi ico turagihuriza ko cyane kuko eh, mu by'ukuri mu bihe nk'ibi igihugu kiba kirimo mu gutegura ibitabo hari ibintu byinshi abantu batena ko konti bategereza kuraba bati mbega eh, nitwashiramwo iyi shusho abantu bazovyifata ko gute mbega bazobivuga gute Eh, ibyo ntibyari gukorwa ibyo bitabo bitarasohoka muga kuba ibitabo bihari reka tuvuge ibijyanye n'ibyo bitabo bihari kuko byarakozwe ariko nibaza yuko kizoba ari kigwa kumbure ku bazokora ibitabo bizokurikira kugira ngo barabe by'ukuri ibibereye aba ari byo bakora hanyuma yabajije eh, aha, ibijyanye muta- n'abana ntabaciriyemwo bafashwe.
ntabaciriyemwo Yego.
turaronse ku murongo umushinga ntahe Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi kumbure ashobora no kwishura na kimwe muri ibi bibazo vya edi Eh, Pierre Nkurikiye turabakiriye mu kiganiro sa- musangi- dusangira ijambo murantunga mu kiganiro murisanga ndabakiriye kaze neza
murakoze Eh.
ndaramukije n'abariko barakurikirana ico kiganiro ego nshinga nawe nkurikiye abanywanyi b'iradiyo rya amerika batangiye guhamagara barabaza n'ibibazo kimwe mu bibazo umunywanyi ahamagaye abaza yitwa edi abajije ati, "Iki ikibazo kijyanye n'amategeko ndakeka mwebwe ari mwebwe mwocishura Ah, abaje ati itegeko rivuga iki ku mwana ahanwa n'amategeko ni iyihe myaka ko yavuze ati bamwe bavuga ko ari imyaka cumi n'umunani ati bikagenda biramanuka akagera kuri cumi n'itanu mwodusobanurira mu ncamake umwana ahanwa n'amategeko bigenze gute ku iyihe myaka
Eh, murakoze Eh, ico bita umwana turavye amategeko y'abamuzamakungu canke ayo ngaha mu burundi ni umuntu aba ari munsi y'imyaka cumi n'umunani ariko turavye ku bijanye n'ivyaha amategeko yo ngaha mu burundi avuga yuko umwana guhera ku ufise imyaka cumi n'itanu ashobora guhanirwa icaha aba yakoze Eh, ariko mu gihe aba afise hagati y'imyaka cumi n'itanu na cumi n'umunani ibihano biba bitoye ntibiheza ngo bingane n'uko yaba amaze kurenza imyaka cumi n'umunani kuko amaze kurenza imyaka cumi n'umunani urumva ntabakiri umwana araheza agaca hariho nk'abantu ba- bakuze Eh, none araja mu mu munyororo umwe n'abantu bakuze iyo ari afise imyaka cumi n'itanu yabajije
eh, iyo afite hagati y'imyaka cumi n'itanu na cumi n'umunani ngira yosoma mu gitabo eh, c'amategeko agenga im- ivyaha kode penale ku ma- ku ma- ku ngingo za mirongo ibiri n'icenda na mirongo itatu nizo zivuga neza ukungene eh, abantu basize hagati y'iyo myaka abana basize hagati y'iyo myaka bashobora guhanwa ni ukuvuga iyo ari guhanwa iyo aba yarakuze ari guhanwa umunyoro wo guherayo nk'akarorero bavuga yuko eh, ari umwana a- ari muri ico ki- muri iyo myaka aca ahanishwa imyaka hagati y'itanu na cumi bakavuga yuko iyo aba yari guhanishwa naho eh, umunyororo eh, usanzwe w'igihe ki- w'igihe ki runaka bavuga yuko ari umwana aheza agahanishwa umunyororo ariko uta- utarenza imyaka ine niko babivuga ariko amaze kurenza imyaka cumi n'umunani eh, baraheza bagaca bamuhana nk'umuntu akuze hanyuma hariho n'indi- n'izindi ngingo nyinshi ze- baheza rero baka- bagafata ku mwa- ku mwana iyo yakoze icaha ariko amaze kurenza iyo myaka cumi n'itanu ni ukuvuga barashobora nko kumushira muri ya mazu eh, mu bisanzwe aho ataba- aho ataba ameze nk'umuntu apfunzwe eh, no ngaha mu burundi ye n'ayo mazu ariho eh, aho bambere bashobora no kumwigisha ibindi bikorwa nk'imyuga n'izinyigisho zo gukunda igihugu n'ibindi ni ukuvuga rero umwana eh, ari hagati y'iyo myaka cumi n'itanu na cumi n'umunani arafise ukuntu afatwa ariko yakoze ivya- icaha ni ngombwa eh, aheza aka- akakibaza Mhm. murakoze cyane mushinga nawe jacques nshimirimana ku bijyanye n'imyaka n'ibihano ah, Pierre nkurikiye atubwiye hari icyo mwakongera ko
Eh, mm, amategeko amategeko namwe amategeko namwe hajya ikibazo kibaho kenshi ni nuko yakurikiza ubundi ibyo ashikirije ni uko bimeze umwana ari munsi y'imyaka cumi n'itanu mu mategeko y'u Burundi nta cyaha na kimwe kimukurikirana ni nacyo gituma mubona nk'abana bafashwe imuramvya batandatu batari bwashikane iyi myaka baciye barekugwa kuko nta cyaha na kimwe gishobora kubakurikirana hanyuma aba bari hagati y'imyaka cumi n'itanu na cumi n'umunani eh, ni abo mu gifaransa twita reminera nkonfe avec la roi Eh, barahanwa ariko ariko bagahanwa bi- bi- hisunzwe ko ari abana kandi ntibashobora guhanwa badafise ababunganira bamwe twita ah, abavoka Ah, ikindi naco ni uko abana bari hagati y'imyaka cumi n'itanu na cumi n'umunani mu mategeko mpuzamakungu burundi bwasinye ko ajejwe agateka k'abana ntibemerewe gufungwa hamwe n'abantu bakuze ibyo rero ntibimaze igihe kinini cyane muri iki gihugu cy'u Burundi kuko uh, hari mu kwezi kwa kane mu mwaka uheze niho hugururwa ibigo bya mbere bishobora kwakira abana bahuye eh, canke bahanwe n'amategeko uyu munsi nivyo ni intambwe kuko ah, abana ntibagifungirwa hamwe n'abantu bakuze eka ndetse no mu ndwi iheze hasohotse n'itegeko ry'uko batazokwirirwa baranacishwa no mu ma- no mu busho bw'abantu bakuze ari umwana afashwe yakoze icyaha azogenda atumbera muri ivyo bigo eh, bigorora indero y'abana co mu gifaransa twita centre de réducation pour mineurs Mhm.
Ego.
murakoze cyane Eh, ko turonse mushinga nawe Pierre nkurikiye tugaruke gato kuri cya kibazo cy'abana bo mu ruyigi abana amajana abiri na mirongo itatu n'icyenda birukanywe Eh, Pierre nkurikiye mwotubwira niba hari amakuru ah, mu- mu bijyanye n- ni- ni- n'aho amatohoza ageze y'abo bana bi- byifashe gute kuri abo bana bagiye kuzosubira mu mashuri vuba cyangwa bizogenda gute
iyo ariko afatanya icyaha gikorewe ku ishuri kigakorwa n'umunyeshuri hariho abantu batandukanye bafata inkingo nk'ibi byo kwirukana abanyeshuri cyangwa kubarihisha bijya bitabo izo ni ingingo zifatwa twazita nk'ingingo mfata kibanza zifatwa n'abarongoye ishuri n'abarezi bo kuri iryo shuri ariko twebwe tuza kubyinjiramo iyo hatanguye amatohoza y'igipolisi kugira ngo barabe ko icyaha kanaka cyakozwe ari nacyo gituma rero wombaza ahanini amadosiye aba ariko arakorwa n'igipolisi iyo ari ingingo zikiriko zirafatwa n'abarongoye ishuri bahariya ntibaheza ngo baducengeranye kandi si nabo tugiye kuvugira ariko ari ibikorwa byakozwe n'igipolisi amatohoza ariko akorwa n'igipolisi aho mwoheza mu kamba hanyuma nkababwira ukungene bimeze murakoze cyane reka twakire abandi banywanyi bafite ibibazo leonce ku murongo muratwumva
yego ndabumva yego shikiriza ikibazo cyangwa icyiyumviro
ndabasuhuje ngaho ku ijwi rya amerika mwiriwe neza
ndasuhuje n'abatumire cyenda baramukije nk'uko babyumva yego bara- barakumva
ndashaka kugaruka ku kibazo cya bajya abana bafatiye ibihano bitandukanye se ndiko ndihweza nkaraba amategeko y'igihugu amategeko y'u Burundi nta tegeko na rimwe nobona ryo- ryabaha ryari kubafata mu gihe bafutanganya ifoto narabibonye mu kahise barafutanganya amafoto atandukanye usanga na- ni- nayo abandi bakuru b'ibihugu bagiye bahaba ugasanga babyanditseko ugasanga banayatabaguye bagaca no mu ibarabara ntawe nagiye mbona ko hari amategeko aza afata abantu bakoze ibyo ku shusho ntabwo waba ari nyene ubwiwe nyene nyene ku shusho ni ibintu bibabaje kubona bamwe barafashe ingingo yo kubashyira mu munyororo abandi bagafata ingingo yo kubangaza baga- bagata amashuri yabo by'ukuri ndashaka kubaza nk'uwo mutumire umuvugizi w'igi- w'igipolisi bari bafite ayandi madosiye bari kwihutirwa gu- gukora nk'ako bari kwihutira guhohotera abajya abana O, ukamenga niyo matohoza yihutirwa kurusha ayandi yose hari amatohoza ama- amatohoza bari gukora y'ububisha inkozi z'ibibi zica abantu uko bukeye uko bwije mu burundi hako bari gufata gahunda yo gufata amatohoza y'abajya by'ukuri ndiko ndabiraba natera akamo urwaruka abanyeshuri bihangane bihangane uko biri siko bizahora burya uko bucya siko bwira hari igihe bizahinduka imana izacana Eh, bakava mu munyororo abari mu gasho bakomeze kwihangana kumbure imana irababona nkabaza akabazo uwo muvugizi w'igi- w'igipolisi nyakubahwa kuva umukuru w'igihugu asuye gutwara igihugu arabona ko agateka ka zina muntu kubahirijwe by'ukuri arabye mu yindi minsi mu bindi biringo mu yindi mihe arabona ko kubahirijwe by'ukuri leonce leonce icyo kibazo si icyo kubaza umuvugizi w'igipolisi ndakeka ko kibaza nk'umuvugizi w'umukuru w'igihugu ariko bazi ikibazo Oya, niba nawe ufite nyene ikibazo naravye cyo icyo abivuga ko kuko narigeze kuvuga turavugana nawe ndamubwira nti je nahohotewe arambwira ngo mbega we wahohotewe he wafatiwe he Ah, maze telefone ikadikana ariko muha ivyemezo oya nawe nyene a- ari mu bagwanya yuko ata bantu bahohoterwa mu burundi kumbure n'urwego arimwo rurimwo abahohotera abage- aba- abanyagihugu nizo mpamvu nari mubagiye kuko arasikiye impamya bushobozi bwo kumwishyura yego canke oya yabaho urakoze leonce reka twakire n'uwitwa mwakoze ego bosco bosco nawe kaze mu kiganiro shikiriza ikibazo cyangwa icyiyumviro
amahoro mahoro neza
ni musawa ibyo nasa kumvikira icyumviro barya abanyeshuri baragize ikosa ryo gusutanga ry'amafoto y'umukuru w'igihugu n'ukuri bakwiye ahubwo bakwiye guhanwa cyane
nicyo cyiyumviro Yego, cyonyine burya ibintu nari tuzi agerageje kubiraba ibyo bintu ni nk'ibyaha- nk'ibintu bya politiki nabo bakazi ngaho bamwe bamwe bakwiye guhanwa buri muntu hari ibirungo biremerewe cyane murakoze murakoze cyane bosco reka duha akanya umuvugizi w'igipolisi Pierre nkurikiye yishyure icyiyumviro cyangwa ikibazo cya leonce bushinga nawe Pierre nkurikiye leonce avuga ati ntibari guhanwa abo bana bakoze icyo cyaha kuri icyo hari icyo mufite mubivuga ko
Eh, icyo twavuga ni uko eh, kugira bafatirwe by'iyo ngingo bafatiwe hajya byagiye biraba no kubera kuko habaye amatohoza yisunze amategeko hama hama bakabona yuko ibyo bakoze bihanwa n'amategeko we avuga ko batari guhanwa eh, birumvikana ko ashyigikiye ko ibyaha bikorwa hanyuma ntibihane ubu rero hamwe eh, nawe nyine bikoranirwaga ko ahubwo yafatwa mu bandi agaheza agahanwa ahubwo icyo igikuru umuntu mu- yovuga ni uko uyu muntu adakunda namba abana uwo muntu ariko arashyigikira yuko abana bakwiye gufata ifoto y'umuntu twese twubaha eh, bakayigira nka kurya agaca avuga ngo nta ngorane ngo abo ngo bari bakwiye kurekwa ngo nta tegeko na rimwe ribahana nibaza yuko atari gukunda abo bana ahubwo abanka cyane ashaka ko eh, abo bana mu minsi iri imbere ataco- ataco bazovamwo na gitoya kuko umaze kubahuka ukagira bijya bintu ku ku ifoto y'umuntu nk'uriya sinibaza mu myaka iri imbere icyo tuzohava tugukora ahubwo uzoba inkozi y'ikibi eh, idasanzwe izohava isubira kutugora kandi bikomeye Eh, u- aha- a- a- ariko arabifata nka minenegwe eh, kandi u- umuntu yumvije neza ibyo avuga arabona neza eh, ibyiyumviro byiwe canke inkumbure n'izo yoba yagiye ashira
alo Pierre nkurikiye telefone isa n'icitse gato ariko reka duha akanya umushinga ntahe jean jacques nshimirimana abe yishyuye kimwe mu bibazo twobaza umushinga ntahe jacques cyerekeye barya abana bobo bafite imyaka cumi n'ibiri eh, cumi n'itanu kumanuka bobo mwobahanura iki mwohanura iki ababyeyi babo ko mwavuze ko bobo badashobora gukurikiranwa n'amategeko kandi mukavuga ko abana bakoze biriya byaha bafite imyaka cumi n'itanu kuduga bashobora kuzovamwo ah, ah, abandi bakozi b'ibibi biruta ngaho bobo bato bakiri bato ariko bakoze ibyo byaha bamwe muri bo bakoze ibyo byaha bo mubahanura iki cyangwa ababyeyi babo
Eh, impanuro ni imwe kuri bose kuko baba b'imyaka cumi n'ibiri baba b'imyaka cumi n'itatu canke hoho hoko ab'imyaka gwiki cumi n'indwi Eh, i- impanuro ni zimwe Barafise- murantunga ariko hoko gwiki muri icyo gihe kuri abo bana
I- ikintu ikintu cokorwa eh, gikomeye cyane kandi cyihuta ni uko habaho habaho kuganiriza abo banyeshuri hakabaho bya biyago byo ku mashuri hagati y'abarezi n'abanyeshuri hakabaho oh, kuganira abana bagashikiriza ibyo baba biyumvira kugira ngo bareke kubishikiriza mu buryo butaba bwemewe n'amategeko hanyuma ikindi naco hariho nk'iki kibazo c'uko eh, haka- hatakibaho gutonda nk'idarapo ku mashure menshi haraheze imyaka ngira ngo hafi irenga cumi cumi n'umwe gutonda idarapo atari itegeko bamwe babikora abandi ntibabikore Mhm.
ivyo byose ni bimwe mu bituma eh, umwana kumbura akurana iz- izindi varere umwana akurana agatima aba aba yumva yuko eh, akwiye gushira imbere ariko iyo aba hakiriho zijya nyigisho zo gukunda eh, igihugu zo kubaha abandi zo kwemera abo mutaba musangiye ibyiyumviro umwana arabikurana kuko umwana icyo ari n'icyo sosiyete iba ikeneye iba yaramureresheje rero urumva uyu munsi nimba abo bana bariko bigenza gutyo ni ikosa rishobora no kugaruka no ku barezi babo ikosa rishobora kugaruka no ku bari gutegerezwa kubaganiriza kugira ngo ibyo bari ko bariyumvira guserura babiserure hakiri kare maze babereke inzira nziza ibereye eh, bakwiye gucishamwo ibyiyumviro byabo Mhm. murakoze cyane reka twakire n'umutumire ku murongo yitwa jean batiste jean batiste muratwumva shikiriza ikibazo n'iciyumviro
ndabumva ndabahaye mwiriwe ndahaye mwiriwe natwe batwumvira n'abatumire bose Mhm.
yego na jewe nashaka ubwa mbere mbanze mbaze akabazo ka mbere uyu muvugizi w'igipolisi Mhm.
kugira ngo mwarabonye ko byahereye aho bita ngaha muri bujumbura rirare mu kanyosha
Ibiki?
hanyuma bisubira i muramvya hanyuma ubu murumva ko byabaye mu ruyigi hariho nabo numva ko barahurahura ngo no- ngo naho bita mu kinama ngaha muri meni naho nyene ngo boba basa nuko babigize canke bariko barabitegura jewe nagerageje kubarungikira agafoto kamwe eh, ko mu ruyigi murata kuraba nashaka namubaze uyo nyakubahwa muvugizi w'igipolisi eh, nk'uko mu- mubizi mwavyize kugira ngo abana mu mashuri asa nk'ayisumbuye kuko urumva ko ari ay'umunani n'ay'icenda henshi ni abantu baba bakuze ibyo bintu mubona babigira kubera iki babigira mu mvi yahe abantu babatuma ntimubona yuko eh, ari nko mu yindi nzira boba batoye kugira ngo bagwanye intwaro intwaro na cane cane mwumvishe umuntu yigeze gutelefona avuga ngo ngo nta kuntu bari ku- kwandika umukuru w'igihugu ngo mu ngo bamwandike mu bitabo bakoresha ngo kuko ngo umukuru w'igihugu atatowe mu gihe hari ivyumviro nk'ivyo mu gihe abarundi bo- baba bafise ivyumviro nk'ivyo cane cane abanyepolitiki bagaca babituma mu- mu- mu- abana cane cane bakabicisha mu- muri iyo nzira y'indero mubona yuko eh, igihugu kiba kiriko kirajahe hanyuma akandi kabazo bagenda mubaze igihe benshi mwumva ko bariko baravuga ngo abana ntibari guhanwa bakaba batokwerekana uwakoze iryo kosa canke uwari batumye mubona yuko igihe je ndibuka mirongo umunani mirongo umunani mengo na kangahe muri kongo mu mashuri vyarigeze kuba bishaka gusa nk'ivyo yari amashuri yisumbuye hanyuma gushika n'aho abajeje umutekano bagenda bararashe abantu barenga ijana na mirongo itanu none mu gihe boba baretse abana ngo bagire bene iyo ndero nabwo muvuga ngo abanye- ngo aba- ngo abarimu canke aba- abarezi ngo ntaco baba bakora ari ibintu bakura muhira iwabo iyo bava mubona yuko twoba turiko turajahe tuvahe hakwiye cyama ko mburi cane muragira mbazo nawe aserukira agateka ka sena muntu nivyo twese turabizi ngaha mu burundi turazi yuko hariho bamwe eh, bivumbuye ku butegetsi bakavuga ko batabushaka abandi nabo bakavuga ko babushaka kandi nabo benshi none igihe mwese mubona nk'uko muserukira agateka ka zina muntu bamwe mbere mwumvishe ko abana babwiye ati mwebwe mumeze nk'uko mwa muri abanyepolitike kubera muvugishije ukuri hamwe nk'abo bana batohanwa ayandi mashuri akabikora uko na twebwe abandi barundi kumbure murazi yuko ngo wiba uhetse ukigisha uri mu mugongo hanyuma natwe tukazobibona ko ko abo bandi bakoze amakosa batahagwe muri za nzira nyene z'uko bamwe bica kuva kera batahanwe n'ubu mubona ko ubwicanyi ariho bwabandanije mubona yuko abo bana bohanwa canke ntibohanwa mbega bahana icaha canke bahana umwana murakoze murakoze cyane jean batiste reka twakire na irankunda mbere yo kuduha ijambo abatumire bacu irankunda muratwumva
ndabumva yego irankunda shikiriza ikibazo cyangwa icyiyumviro
mboje n'amambazo mu gihugu y'igipolisi Mhm.
ko ko igipolisi ari cy'umuntu cyangwa ari cy'igihugu kuko turabye ubu abapolisi ahantu bagiye hose bagenda bafata abantu ubu abapolisi bagiye hariya barafata abantu bararasa abanya- aba- ndetse n'umumotari yarahaguye none ibyo bisigura iki hariya Ninde umuntu hehe aba yakoze irankunda tomora bagiye hariya hehe
bagiye hariya mu nudenya bagiye gufata abanyeshuri hariya Sina- ndabibuka neza gusa bafashe abanyeshuri twese n'umumotari yaraguye kandi asa na kimwe yarazi
ni mu ntara iyihe mu gisagara ikihe muramvya
Mhm.
imuramvya hari imuramvya ni ibyo wumvise cyangwa n'ibyo wabonye
mboje navyumvise nashoboye kuvyumva ku maradiyo kandi vyaravuzwe hose kandi amaradiyo yose yarabivuze Mhm.
none abapolisi kwese umumotari yarahaguye vrema nta kimwe yarazi yarabiguye umuntu yakoze ikosa baramuhanira ikosa amutakoze ikosa nawe bakamureka ego abo bana bari mu myororo none nk'uko bakesheje amashuri umwaka nk'ubu bapfuye ko ubusa bazoba bande muri iki gihugu tubona cabaye ndazi
Eh, ikibazo cyawe ku muvugizi w'igipolisi ni ikihe
mbonye bagomba mubaze vrema barabe barebe kuma badufata aho duciye hose umenga turi abasi twabahungu ahubwo sinzi twe turiko turaza muri iki gihugu bamwe baragitaye muga twe twashoboye kugumaho muga turabona yuko batu- badutoteshe tugenda tugenda- tugenda twinyegeje vrema ndabasavye vrema rero barebe vrema rero kuguma batwiruka kumenga turi ibikoko nga muri iki gihugu
Urakoze- Murakoze.
urakoze irankunda reka duha akanya abatumire bishyura ibibazo ba- byanyu umushinga nahe Pierre nkurikiye jean batiste yavuze ati eh, mwihweje muravyiga neza muri izi ndwi ziheze nko mu bushikiranganji bujejwe umutekano bara- baravuze ko hagenda hibonekeza ubugizi bwa nabi muri iki gihe bugenda bwibonekeza mu ntara zitandukanye cyane cyane kuri ayo mashure yabajije ati biva kuki mwe mubihiziye nsiguro
Eh, birahano ko twakurikiranye neza twari ubushikiranganji bwari bwasohoye itangazo igenekerezo rya cenda ry'ukwezi kwa gatandatu aho eh, twari twavuze yuko dufatiye ubushikiranganji bufatiye ku matohoza amaze gukorwa n'ababijejwe biboneka ko eh, abakora ibi bintu cane cane vyo gucafuza ibyafotoranye n'icubahiro umukuru w'igihugu ko eh, ari abantu ba- babeshwa ari abana babeshwa eh, n'abanyapolitiki Eh, kandi gushika n'ubu amatohoza ariko arabandanya n'ivyo yerekana ni ukuvuga rero yuko wowe ariko arabatuma uno munsi ari ngombwa ejo azoshikirwa kuko bazo- bazomuvuga hanyuma nawe aheza afatwe ashyikirizwa ubutungane Eh, ikindi nacyo twari twabonye ko biva ku kwihebura Eh, twari twavu- u- amatohoza yarekanye yuko u- amakosa yandi kiyata ibyo konona ifoto ya nyincubahiro umukuru w'igihugu Eh, twari twabonye ko biva ku kwihebura kw'abanyeshuri bamenye ba- ba- bata- batazomenya bagaca bagomba gukora amakosa yandi hacogaruka nko kuri ujya muntu yagombye kwica umuyobozi ajejwe ivyigwa wo kw'ishure rya- rya- ry'ubuvuzi ry'imuramvya Eh, hamwe n'ibi byo kugomba ku ku- abanyeshuri guca bagumuka ku- eh, babonye abajije umutekano baje gufata eh, ari umunyeshuri umwe canke babiri bagirizwa amakosa canke baje gufata abantu haruhande y'ishuri Eh, navyo nyene vyaribonekeje ariko icyo twabamenyesha ni uko kwaba uko kugumuka mu ku- mu kubuza abajije umutekano canke abandi bakozi ba leta gukora akazi kabo yaba ibi byo konona ifitanye n'icubahiro y'umukuru w'igihugu byose biratekanijwe n'amategeko mpanavyaha y'uburundi nico gituma rero eh, ata- atawohava yiyumvira yuko azobikora hanyuma ngo areke ku- gufatwa abi- abihanirwe aba bantu bariko barababwira ngo bihangane ngo aho bari ngo ngo nkumbure ndi ibintu bizomere kunuku nta nta bintu bizohindukaho amategeko ada- ada- adakurikiza kandi nta bintu bizohindukaho umuntu ashigikira umuntu ariko ararenga ama- a- a- amategeko ahubwo je nibaza ko aba bantu ba- bahanura gutya ni abansi babo Eh, nabo baba ariko barabibatuma Eh, umuntu yona abibabwira amatohoza ariko arabandanya ni kabiri na rimwe bagaheza bagafatwa hanyuma bakahashikiriza ubutungane Yego. ku kijanye ku kibazo kijanye na nico kogwa Je- Jean Baptiste yabajije mushinga ntaje Jacques Nshimirimana ati bohanwa ntibohanwa kuko we bafise ikibazo cu- ku- c'umuco wo kudahana mushinga ntaje Jacques i- a- arabaza tomora ati abo bana bahanwe ntibahanwe nk'umuntu aserukira agateka kabo mu bivuga kwiki nubwo muba mwagerageje kubisigura mbere ariko mwongere mushikirize ico mwiyumviye Allo mushinga nahe Jean Baptiste eh, Jacques Nshimirimana Allo?
Ego.
Allo?
Ego.
ubundi iyo turi ko tuvuga ikibazo cy'abana imbere yo kubahana umuntu arabahanura kuko ishure nico mu gifaransa bita milieu de socialisation umwana ava iwabo agiye kwigishwa indero kuba uyu munsi abo bana barakoze ibyo bintu n'ubu ndabisubiyemo by'ukuri ni ikosa kumenya ikosa iryo ari ryo canke ingene rihanwa ico si gikorwa eh, nza gukora uno munsi kuko sije mba nemerewe gu- gu- gu- kwemeza ikosa umuntu kuko ivyo bagirizwa bagirizwa ingingo y'amajana atatu na mirongo indwi n'umunani iri mu gitabo mpanavyaha ariko kandi no mu bi- mu mategeko agenga amashure yabo haba harimwo ibijanye no kwandika mu bitabo ko ari ikosa bagakugwa amanota hari n'aho bahanwa birukanwe canke bagatumwa abavyeyi ariko imbere y'ukubahana iyo bidahurirana n'ibi bibazo igihugu c'u Burundi kirimwo ngo hajemwo agashavu imbere yo kubahana harabaho kubahanura iyo rero niyo etape itabayeho kuko muravye ingene biriko bifata umurindi munini bikava mu ruziyo bigasimbira imuramvyo bikava imuramvyo bikaja mu ruyigi biraboneka ahubwo yuko ari ari sekeza abana ntibariko bavyandika ubu nyene baba babikoze kera haheze igihe kinini hanyuma uyu munsi akaba ariho kumbura abayobozi bavuze bati reka turabe abanditse muri bya bitabo bose iki cyo guhana umuntu yahanuwe ahamakabi ntagondwa guhanwa si tutafe normal mugabo ntibibuke yuko ari abanyeshuri babanze babahanure babicarike babahanure bababwire ati ibintu mwakoze si byo bamwe bababwira ntibababwiye byiza hanyuma abana bavuga ati ntituzosubira kandi ubundi abana barumva iyo umuntu aberetse akababwira ati iri ni kosa umwana ntasubira none mu ishure umwana iyo yavuze izina umwigisha mu izina ntihamubwira bati iki kintu si cyiza ntuzugisubire akareka kugisubira iyo akibandanije bakamwirukana bati wewe wananiranye nuje muhira ntushobora kubana n'abandi banyeshuri uyu munsi rero kubera byahuriranye n'aka gashavu ka politiki igihugu kirimo nico gituma mubona aba bana baca bagirizwa eh, iki cyaha gikomeye cyane kuko gutuka umukuru w'igihugu by'ukuri ni icyaha gikomeye ni icyaha gikomeye iki kintu ntitugikinishe ariko twebwe tukavuga tuti kumbura aba bana bari kubanza kubereka yuko banditse mu gitabo ibyo byo gucapa ku mukuru w'igihugu nk'ababyeyi nk'abarezi nk'abarongozi bakabanza bakabyihoza bavuga ati mwanditse mu gitabo kuko hariho abana by'ukuri bashobora kwandika bibi bakandika amajambo yo gutyoza umukuru w'igihugu muga ntitwibagire ko hari n'abashobora kwandika ko byiza bagamutera amashurwe nabo nyine baba bakoze ikosa ryo kwandika mu gitabo cy'ishuri kuko si aho babivugira bakeneye kubivuga babivugira ahandi hantu atari mu gitabo cy'ishuri kizokoreshwa n'abandi bana bazoza inyuma yabo kizokoreshwa na barumuna babo Yego.
rero ikosa riba ryahabaye ariko ingene rihanwa nicyo kibazo gihari ikindi nacyo nibaza yuko twohagarara ko cyane ni ikijyanye no kumenya by'ukuri abana baba baranditse muri ibyo bitabo murabizi yuko ibitabo abana barabitizanya barabihanahana ushobora gusanga uwafashwe uyu munsi ariwe cyari kigeze ko atari we yabyanditsemo kiriya gihe iyo rero uciye uca urubanza w'ikibiriraho inyuma y'iminsi itatu ine ushobora gusanga uhanye uwo utabikoze ukamuhana kubera ko igitabo cyari kimushikiriye aricyo gituma twasabye tuti ntihabeho umwanya w'amatohoza abo bana ntaho ba- basigiye icyaha kiba cyarakozwe abajejwe ubutungane babona ko ari icyaha haba hariho aba- abajejwe gukurikirana abakoze ibyaha ba- biha umwanya bagira amatohoza kumbure bashobora gusanga ari nk'umwana umwe yoba yaranditse muri ibyo bitabo byose nk'ubujejwe kubyegeranya mugaga kwegera abana amajana n'amajana atanu ushobora gusanga ari babiri ushobora gusanga ari bamwe bita abaderege yagiye arabyandikamwo hama akabidisiribuwa bihereza abandi bana ntibamenye ibirimwo kubera ko iyo paje bataba barayishikako Urakoze.
ntibanabishyire ko inguvu ngo baje kurondera ko hari ibyo biba byanditsemo Ego.
ibibazo rero ni byinshi ari nacyo gituma ibibazo ni byinshi wanashaka ni byo tweho- koko n'amatohoza tweho arakenewe twiteze ko twiteze ko uh, n'umukuru w'igihugu wenyine ashobora kubona ko iki kibazo kiriko kirafata iyindi ntumbero nk'uko ahora abikora iyo habaye ibibazo bifata abana cyane akagira icyo ashikirije kugira ngo abana batekane mu mitima eh, kuko aba bana ntibakoze icyaha gisumvye uburemere bamwe mirongo itanu na babiri yagiriye ikigongwe bagiye mu miharigwana bafise ibigwanisho Yego.
twizera rero Urakoze yuko, cyane, mushingantahe.
uh, aba bana bagiye guhanurwa hanyuma bazoba bagumye ku izima ntiba- ntibahanurwe bagahanwa ego birumvikana amatohoza arakeneye ah, kandi hari n'aho mu ntara nko mu ntara ya ruyigi abo majana atatu abo majana abiri na mirongo itatu n'icenda haravugwa ko babajijwe uwabikoze bose ntihagira uwishura kumbure ntibabizi canke babigumije mw'ibanga ntawe bizi amatohoza arakenewe mushinga ntahe pye nkurikiye ku kibazo ca irankunda kumbure canke iciyumviro we yavuze ati igipolisi cyo korohereza abajene mwogira icyo mubivuze ko mu masegonda make cyane hanyuma mushikirize n'akabazo- n'akajambo ka nyuma tuko turaja ku musozo w'ikiganiro
Eh, oya iko akoresha ibivugo twarenganye mu bisanzwe Izi- iyo avuze ngo bokorohereza abajene sinzi abajene ariko aravuga aravuga ngo barabirukako ngo bareke- ngo ba- ngo ba- ngo barabafata ngo baka- ngo bakabirukako sinzi a- a- abari bari- abariko aravugira abaribo navuga abari wamo abo bantu bama bariko bayirutako n'abapolisi tubumve kuko twebwe ntabo tuzi tuzi ko aba- abapolisi bari mu mutekano barondera abantu baba babirizwa ibyaha nimba ari muri abo mbenje ukabike bazomwiruka ko ibyenzi umuntu yamubwira ntabiheze kuko abajejwe umutekano niko kazi bajejwe ko kurondera aho bariko barawuhungabanya nimba ari muri abo nejo bazomwiruka ko ariko ico nomenyesha ni uko abo bantu bari ku rushi eh, ntawovuga rero ngo ngo aba- ngo ngo aba- ngo aba- ngo abapolisi bakaba biruka ku bajene ngo ngaha canke hariya sivyo namba usanga ari umuntu umwe canke babiri eh, aronderwa ku byaha yakoze ubu naho niko bizo kwama bigenda no- n'ahandi mu bindi bihugu niko bigenda Eh, urakoze cyane akajambo ka nyuma nkako na- n'impanuro biranoha aba banyeshuri ibintu babwira ko twese twaraciye ab- ijya myaka bafite uno munsi twa- twarayi- twayi- twarigeze kuba tuyikwize kandi twaraciye hajya hajya baciye Eh, boreka yo kumviriza abanyapolitiki kuko twebwe tukiga eh, carazira kirazirizwa niko tunayibonye y'umukuru w'igihugu waraheze wa- wari- warigigwi- warigigwa inyuma ariko uno munsi ko umunyapolitiki ashobora kumuhenda tugenda bicapuremwo ibicankubire biriya No- nibaza yuko abari- abariko- abariko- abagomba ku- gushira umusaraba ku buzima bwiwe eh, bakomeje baza barabumvira bazobibona mu- eh, mu minsi iri imbere bazosanga ubuzima bwabo mu- bazo- bazosanga bariko baricura murakoze cyane mushinga ntahe pye nkurikiye akajambo ka nyuma amasegonda make cyane namwe nshimira imana jacques
Uh, jewe akajambo ka nyuma bwa mbere bwo no gusaba ikigongwe kuri aba banyeshuri by'ukuri babagire ikigongwe babahanure hanyuma bamaze kubahanura bazoba banse guhanurwa bahanwe kuko nk'uko twabivuze umwana aba aciye ubwenge arumva ntashobora gukubita ikofu umubyeyi wiwe kabiri gatatu bamuhanura ngo abibandanye arahanwa cyangwa aga- aga- bakamushyira mu mu kigo cyo kugorora umuntu aba ya- yananiranye Urakoze hanyuma cyane.
akandi kajambo ni kuri abo banyeshuri nyene bamenye yuko bariko barakora ejo nibo bazoba ari abarongozi ibintu Urakoze.
nibabikora nabo bazoshikirwa be ba musanteri baba- babataburire amafoto babibakorere murakoze Nibi- cyane mushinganahe jacques nshimira imana ndashimiye cyane abaduteze amatwi ndashimiye n'abadufashije mu buhinga bw'ibyuma namwe mwese mwari ku murongo tutabaronkeye akanya muradutunga naho ubutaha mwari kumwe na oriyani itanga ishaka murakoze cyane